e be as if say kabiyesi don finally decide to drag oloronke comot for inside di palace over queen naomi na di alleged information wey just dey drop straight from di palace of di oni of ife as we dey hear am hmm di details of dis particular update e dey very very sketchy but as i hear am i say no i no go keep am all to myself make i package am come informate my correct correct people una welcome back again to my youtube channel o oh my correct correct people. if na the first time wey you dey see this youtube channel abeg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh, na you gogogo na you be the real mvp olorirunke no understand say she don already old people dey call am say na old layer <laughs> she just dey downgrade herself and dey disgrace herself The more wey she dey try to push kabiyesi and to force kabiyesi hand towards herself because e don dey very very obvious say na queen naomi na im be number one for inside di palace but e hard for dem to understand ronke don show many many disrespect for kabiyesi e don show many many disrespect to all di oloris even some of di elders me i just personally believe say according to all the alleged information wey we dey hear na hundred dollars, wey olorinronke give some of the elders na im still dey influence am to support influence dem to support her if not the disrespect akariala akaria e don too much my correct correct people. before i start to dey give una di reaction of the online inlaws on top of this matter. make i give una the tori as i take hear the matter allegedly In the heart of the Oni of Ife Palace, drama don burst again like firecracker. Rumors don dey fly say Aunty Olorironke Ooni of Ife wife eh, Kabiyesi marry am. E don allegedly carry wahala enter the palace wey make Ooni vex well well and dem tok say according to di alleged information wey we hear e get one big palava wey burst between di oni of ife and uh, aunty ronke as you take hear di matter, and one get six official drivers wey dey carry am from one place to the other, but this time e be like say the drama pass nollywood movie o dem yarn say before queen naomi go dubai she reject the house wey the kabiyesi bin give am my correct correct everybody. di matter get as e be dem yarn say before queen naomi go dubai she reject the house wey the oni arrange for her why because she dey vex say she no sure if she get she still get place for inside kabiyesi heart after plenty talk talk she finally agree to go dubai and she need go event for lagos first when e be say oni don arrange car to carry her go all dis tins na im kabiyesi don already plan for queen naomi o mm. na so we hear say olori ronke show face tok say na di car wey di honey send for queen naomi she wan use e shock everybody because we no know how we take get from zero to hundred for di palace na like person wey e be say eh, eh, matter dey talk matter dey fly up and down wahala dey cast wahala dey burst den driver come report di matter reach Ooni ear hmm. the Ooni vex well well o say why e be say na di particular car wey im select for queen naomi na im olorironke say na him im must use oni no send anybody at this point yes o e tell the palace guard make dem drag olorironke comot for palace immediately imagine that. dem say na so she cry tire she cry tire as dem dey show am the exit door una know say ronke don already fok up too many times for kabiyesi to continue to dey forgive am all the time she don do too much she don match line way too much but because of kabiyesi na a very very benevolent person e dey dey very very forgiving These women dem continue to dey push the bar my correct correct people. This story it shocked many people from the highest level of palace to the smallest uh, level of palace. Drama fit happen at, at any And the women na im always dey cause the wala. It show say even for the seat of power, kasala they bust anyhow anyhow. Hmm. my people, as we they watch the matter they unfold now so reaction they spark for comment session. We are see this particular information Oloironke does not know that she is already an old layer. She's not supposed to be downgrading and disgracing herself like this. She does not respect the king or even the king's decision. When Kabiyesi talks something, Oloironke Supposed to be one of the people wey e be say go uphold anything wey kbac talk. e suppose to make sure say people dey obey and dey fall in line but you see ronke wey e suppose to be one of the pillars of kbac rulership she come be one of the people wey e dey cause wotowoto gbasgbos e no good if you sef check am you go see say e no make sense my correct correct people. many many online in-laws dey say dey agree with wetin kbac do as kabiyesi give am di quality drama wey im sef don dey give am for a very very long time kabiyesi o kadepe lórí o imagine ronke wey e suppose to don leave palace since come still come after she don steal kabiyesi protective charm she still dey dey parade herself as as an olori wey dem deserve wey deserve to dey respected so after she don plan to almost destroy the kabiyesi fall the kabiyesi hand planned the downfall of Kabiyesi according to all the alleged information we dey hear she still gets rise to come outside again They come they come they drag car wey be say Kabiyesi don already slate for Queen Naomi again hmm. wow people dey ask say so Kabiyesi still get mind dey sleep with all these oloris for the same place the matter get as e be Kabiyesi is causing more commotion for himself more wahala for himself at this moment e dey cause more trouble for himself kabiyesi pipo dey talk say ronke dey evil e dey wicked some things wey e dey do e dey surprise us The disgrace and disappointment don dey too much kabiyesi don give dis women too much rope pipo dey talk say kabiyesi dey responsible for all dis action but we thank god for this one wey kbac do because i sure say even olorirunke she never see this one coming she no know say kbac go fit treat am the way wey e treat am like this. yes now when you don decide say you go dey disrespect this man back to back na this kind of disrespect na you sef go get because respect dey say is reciprocal if these things wey we dey hear na true eh if all this alleged information wey we dey hear na true na im be say kabiyesi marry a bunch of childish women wey no know dia left from their right my correct correct people, na this alleged information na i hear straight from the palace of the oni of ife and i say make i package and come informate my correct correct people. and what do you think about this one I abeg make you feel free make you share your thoughts below in the comment section if you never like and share the video your own self no go spoil make you try like and share the video if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell make you try do that one i go endeavour to bring you more fresh and spicy update as e dey drop na so i dey package am come informate my correct correct people. make you no forget say e dey very very important make you like and share the video i go bring you more update my correct correct people.